iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki indwi y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederica nkundikije rwose inzu mirongo itatu na zitandatu n'ibintu biri mu nzu byinshi impuzu reka n'ibyo bari barondeye byose byo byarononekaye benshi baraye ubusa hariho ibirasi bitatu by'amashure byose byarasambutse hariho ibiro by'umuyobozi nabyo nyene ntibyasigaye inyuma hamwe na sale do classe y'umwaka w'umunani hambavu y'ivyo hariho abana bakomeretse harakomeretse abana bashika cumi n'icenda abo ni bamwe mu bantu bakuye mu zabo n'imvura isegenya muri zone banga muri komine isare mu ntara ya bujumbura iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye umugambi wa leta y'u Burundi wo kuva muri sentare mpanavyaha ya lahe turazigaruka ko mu kanya kari imbere icegera cambere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo yaratangaje ko leta yamaze gushikiriza inama nshingamateka icifuzo co kuva muri sentare mpanavyaha mpuzamakungu irahe iyo ngingo ifashwe inyuma yaho leta y'u Burundi yamirije icegeranyo c'abahinga bigenga mu vy'agateka kazina muntu ico cemezo can ico cegeranyo casaba ko hoshingwa sentare ishobora gutanguza amatohoza ku vyaha vy'agahomerabunwa ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wiri Ka- Kaneza
Isuzumwa n'iyigwa ry'ukuntu Burundi bwova muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'irahe CPI vyari ku rutonde rw'ibintu inama nshikiranganji yakoraniye igitega kuri uyu wa kane yategerezwa kwiga mu masaha y'inyuma ya saa sita niho biciye ku buhinga bwa none social media hatangura kuboneka ibinyamakuru bizwi nk'icitwa ikiriho n'abandi bantu ku giti cabo bandika ko leta yemeje uwo mugambi wo gushaka kuva muri CPI inkuru yahavuye ibimpamo mu makuru yo mw'ijoro kw'iradiyo y'igihugu icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yarakuye abantu ibizeze Gaston Sindimwo yabitangarije ahitwa Karera mu gisagara ca Gitega aho yari mu bikorwa rusangi yaraye irungitse itegeko muri amashinga amateka ry'uko tuva muri ya sentare mpuzamakungu CPI kuko nta kindi igamije atari uguhonyanga agateka k'abirabura akarenganyo ivyo bihugu vy'ubukoloni bigirira abanyafurika ntawo vyihanganira turavye ivyo abenegihugu bavuga twasanze yuko uburundi atari ngombwa yuko tuguma muri iryo shirahamwe kugira ngo dushobore kwigenga koko amabwirizwa agenga sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'irahe n'uburundi bwateyeko umukono aremerera igihugu cose kivyifuza kwisokora muri iyo sentare ico bikora kibanza kwandikira umunyamabanga mukuru wa onu kimumenyesha ariko rero uhereye ku itariki ico gihugu kibimenyeshereje mu kiringo c'umwaka wose amategeko y'iyo sentare ashirwa mu ngiro kuri ico gihugu nk'uko biri mu masezerano y'i Roma yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani ibihugu vya afurika bitari bike bibona sentare mpuzamakungu y'irahe nk'igikoresho c'ibihugu vya rutura bishaka gucinyiza abategetsi bo muri afurika mu nama igiri ya mirongo ibiri n'indwi y'abakuru b'ibihugu n'amareta y'ubumwe bwa afurika yabereye i kigali mu rwanda kuva ku igenekerezo rya cumi na gatandatu gushika ku rya cumi n'umunani ukwezi kw'indwi w'umwaka ikibazo c'uko ibihugu vya afurika vyova muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'irahe cari mu vyigwa ahanini aho abakuru b'ibihugu bahuriza ni uko ata mukuru w'igihugu akiri mu mabanga yokurikiranwa n'iyo sentare igihugu ca afurika caheruka kwerekana ubushake bwo kuva muri sepeyi vuba ni namibiya hari mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika Eh, tukiri kandi kuri iyi nkuru inyuma yaho leta itangarije kwishaka kwikura muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha umushinga umushingwa manza Fabien Segatwa asigura ko ubu atari igihe ciza co gufata iyo ngingo umushingwa manza Segatwa amenyesha ko naho Burundi bwova muri iyo sentare bitazobuza ko iyo sentare ikurikirana abagirizwa ivyaha atanga akarorero igihugu ca Sudani y'amajaruguru kitigenga eka kitagengwa n'iyo sentare ariko ikama iriko irakurikirana Omar El Bashir arongoye igihugu ca Sudani yo mu eh, yo ya ruguru iyi nkuru ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza nawe nyene yagiranye ikiganiro na Segatwa Fabien tubatega amatwi
jewe mbona yuko iyo ngingo ije mu gihe kigoye bwa mbere murabona yuko harijya raporo bagize bayanka batayanka raporo iriho kandi murabona ni raporo yagizwe n'amakungu igihe igizwe n'amakungu rero utarerekana ikindi cyotuma iyo raporo batayifatira ko bo baguma bayifatira ko ikindi cya kabiri ni uko ubu aho duteye ku isi yose ibyaha bavuga bya rutura kirimo kontori manite ni kubavuga mu gifaransa canke ivyihonyabwoko ivyo o ni ibyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu noneho hariho n'ibindi bihugu vyavuze yuko bishobora gukurikirana ivyo vyaha aho bikorewe hose ikintu rero gitera impungenge ni uko uburundi butangwe kuvuga ngo turavuye muri ayo masezerano ya statu de roma ni ukuvuga yapfundikiwe i roma byo gukurikirana hose ibintu by'agahomerabunwa bizaba byakorewe mu gihugu bica bitanga intumbero umenga hari icyo biyotsa bariyumvira ko harakozwe ibyo byaha byahava bibakurikirana abantu bagaca biyumvira ati o bwa bundi umenga hari icyo batinya ariko jewe yo numvise insiguro bavuga hari hageze ko bobo bagenda bagatanga iyindi raporo ishoboka kuko urabona ubu turi mu bihe bitabo bidasanzwe hariho ibintu bishobora kuba byarakozwe mugabo bigakorwa mu buryo abantu batashaka kubikora nk'uko ari iby'ihonya byo bwoko mugabo bashaka ko gukingira abanyagihugu cyangwa gukurikiza amategeko mugabo bamwe bamwe mu babikoze ntibayakurikize icyo gihe rero barashobora kuvuga yuko abakoze amakosa bazohanwa bazogira amatohoza abakoze amakosa bahanwe hanyuma uwo mwikeko uhave
arakoze mugenzi wacu Eloge yagiranye ikiganiro n'umushingwa manza Fabien Segatwa tukiri mu Burundi kandi imiryango mirongo itatu n'itandatu yo ku mitumba itandukanye ya zone Benga muri komine Sare y'intara ya Bujumbura ntigiraho ikiko umusaya ivyo byavuye ku mvura isegenya n'igihuhusi yaguye ku munsi wa kabiri hamwe no ku munsi wa gatatu ituma ibisakazo vy'izo nzu zabo banyagihugu biguruka ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana imiryango mirongo itatu n'itandatu niyo iri mu kangaratete kubera imvura ivanze n'igihuhusi igitsi imisigwa mu mitumba itandukanye ya zone benga ivyo vyemezwa na Rudoviko Ndi ku masabo umukuru w'agacimbiri butuhurana kamwe mu bucimbiri butatu bugize umutumba mu berure bwahuye n'ivyago bashe byinshi gose inzu mirongo itatu na zitandatu eh, n'ibintu biri mu nzu byinshi impuzu eka n'ingya bari baronde byinshi vyo byarononekaye benshi baraye ubusa none ubu wabo banyagihugu urongoye babahe barifumbereje bamwe baba mu mihana y'abandi uno mugabo azwi ku izina rya makado avuga ko asembereye ku babanyi yifuza imfashanyo y'amabati kugira asanura uburaro bwiwe aronka hatungira umuryango Eh, yaragoye nyinshi rwose kandi ibintu byaronekaye n'amazu yaragurutse y'abantu kandi nuko yaragurutse uwo inzu yawe yaragurutse Eh, yaragurutse none ubahe ubu ndi mbere ngaho nyine mu karere kuko singiro nzahomba indonzi be ni ngaho nyine muri site siyasa ko bandutse nk'amabati nkangahe nkama- nkasirako iyo mvura ivanze n'igihuhusi yaranasambuye ibisakazo by'amasomero atatu y'ishure nshingiro rya muberure ya mbere umuyobozi w'iryo shure haririmana nosiata avuga ivyononekaye kuri ino shure turongoye ivyononekaye ni vyinshi cane hariho ibirasi bitatu vy'amashure vyose vyarasambutse hariho ibiro vy'umuyobozi navyo nyene ntivyasigaye inyuma hamwe na salle de classe y'umwaka w'umunani hambavu y'ivyo hariho abana bakomeretse harakomeretse abana bashika cumi n'icenda n'umwigisha umwe ibikoresho vy'abana vyose vyarononekaye kuko abana baciye biruka ntawashoboye gutwara n'ikintu na kimwe ni ukuvuga k'amakaye n'intebe ivyo vyose biri mu vyononekaye uwo muyobozi avuga ko ivyo vyatumye babura aho abana babandaniriza ivyigwa ariko ko babaye bariteza amasomero yo kuri lise muberure aho biga inyuma y'umutaga bitorohereza abanyeshuri n'abarezi nk'uko uwo muyobozi abivuga asaba imfashanyo yihuta kugira ayo masomero asanurwe anosiata haririmana ntiyibagira gusabira imfashanyo abanyeshuri barenga amajana abiri batagira igikoresho na kimwe twatanze ivyegeranyo ku badukurira bwa mbere twabishikirije abaturongora mu buyobozi bw'indero mu komine ico dusaba ni uko ivyo birasi vyononekaye vyosanurwa kugira ngo abana bashobore gusubira kwiga hama n'ibikoresho vyanonekaye abana bakabironswa kugira ngo babandanye kwiga neza umukuru w'agacimbiri butuhurana nawe nyine asabira imfashanyo abahuye n'ibyago ndi ku masabo ruwi avuga ubwoko bw'imfashanyo yihuta mbona ko mu bagarukira ko nk'abo utubati udufungurwa nk'impuzu z'abana nyinshi zari zarononekaye nta mbuto bafise namba aho mbere kwanza muntu ushikira imbere utubuto twihuta mbere kwanza bateragira yego vurema ko mwaba mwabagiriye neza yego abanyagihugu bamerewe nabi ku mbuto abajeje intwaro yo hasi ku mitumba ya zone benga yahuye n'ico gihuhusi babwirijwe rya Amerika ko intonde z'ivyononekaye ziza zarungikiwe ababakurira mu ntwaro kugira nabo badodore kubagira neza n'isengero ya katolika yo ngaho ku muberure yarahuye n'ivyago ico gihuhusi caguruye ibisakazo vy'uruhande rumwe ibikorwa vyo gusanura iryo sengero vyaza vyatanguye kuri uno wa kane muri komini sare y'intara ya Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
murika murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri
ubuheruka muri murikira ukuri
hemwe ujya si guhaga guhaga nabonye guhaga nguriye ngujya niwe nyene niwe nani aratubonye aciye akatasubira inyuma murika murikira ukuri yo tiye na namahera makeyi wowe ufise ngaha
sinzi ko ndayafise kwe wari ukeneye nkangahe dimire dimire gusa yokwira frank afite ikintu ushaka kwigurira none ukigura ugarutse
oya sha n'umuntu ushaka kwishirira agakado sinogenda hariya atacu ndamushiriye n'umuntu ushira amakado hariya ninde murika murikira ukuri ehehewe ehe ngo ujya baramuzanye ima yakado ima yakado cyo ndamuha akira ucumuha
ega kweri condo ivyo bibiki bwa wundi ca gihemuka itwinyegejemo ni wewe jewe
ivyo avuga ni biki
mafoza pfuma aho basuramutse umukazana wawe mariza mama tiyeya ni ukuri nari nciye kubaraba uko mumerewe nimwakira akantu nari ndabaza ni
narimbutse abaza kunda murika murikira ukuri ofete hariho ikintu nagomba kubabwira ku byerekeye urubanza nyine ntumbwire ko hoba hari ibyagoranye mare urumva twarabirabye ni ukuri twabonye byiza dote na mariage byobera hariya mu gisagara ni ukuri ntibishoboka urabyumvaga mare ntibishoboka murika murikira ukuri ehe ndagahanywa n'imana mukaja mu gisagara jewe sinzogera ndabagiye inyuma sinshobora ushaka usiba ntibaza ko urubanza rutoba utiki hewe umwana twamubyaye twese ugerageza wumvirize ujye ngaho utererwa aserera uwo mwana ni uwa twese ni ukuri ntimwirirwe murashwana oya bitegereza kubaho oya umviriza ndababwira kuko ibyo ariko arashwanamo jewe ntavyo papa umviriza ndababwira ubu rero aho bigeze byose ndabivuyemo sa ni ukuri jewe byose ndabiheba mwirongera amahoro data wanjye
byahavuye bigenda gute
jesi shaka kugenda mama tugumane ma princesse ntegerezwa kugenda sha nzogaruka siko kandi we wamugenda titi uho mama wanje mbona kuvugishije none gasheri ndigera ndakubesha na rimwe ha rafopa sinarakwemereye ko nzogaruka none naje sibyo bya bisuguti na za mbombo wanyemerera biri hehe titi ibisuguti ujye kubaza papi sibyo niwe yabikubikiye eee jeho mama wanje no kuvugwa si nk'ivugwa zana iyo sakoshe mariza mbe ndagutwaza reka reka ndayitwarira kandi wowe umenga urashavuye mama mumbarize mwana mumbarize igituma twavuye muhira tukarinda dushika aha kuri parikingi atamvugishije mama ndagusabye undeke ndeka simave ndagutukira ngaha muri parikingi mvuga buke buke ntibatwumve yemwe titi sa ehegenda hariya mu butike kwa gasongo aguha ibisuguti n'imbombo we ntori ibyangahe mami ibyo ushaka byose uraba ariko ntibakugonge uca umubwira akwereka aho wicara sibyo
yewe agarasha untware mari oya iyo bisi nuyireke ururira iyindi ntanuca ubwenda tutavuganye mama ndeka nigire ndagusabye nta bindi tuvugana ni kujya nyine kandi umenye ko ngiye ntuntuye ku mutima basi ngirira ikigongoye mari nabonye ko nakubabaje warakoze kunyononera urubanza
ni ukuri nta mutima mubi nabigiranye mari sinshaka kubononera urubanza waramaze kubwonona rero warahejeje murumva mveye mpa amahoro basi ndabihebye mari uheba ibiki murabigira uko mwabiteguye sinobononera urubanza ndabyemeye none urandekuriye pfuma basi unyishura hoho mari
funde yego icyapa ka muhungu hegera ihema ntiryisubizako uno munsi numva nta murare kabisa oya yaba ukuntu widigadiga tubanze turisubitseko ahubwo tugeze imana uru rukamba rucitse hakibona mbega shahu iyo ruhengera nko mu ijoro reka mukemeze ku bufyinada ndiko mu ndafyina ikambi bafashe bagatana mu ishyamba icyo cyuma ntuba waragishikiritse ati ndagishikiriza reka sigaye ufyisiza ari kubyumva kandi we ntiwumva Hmm? mugabo naho dutwenga ca nzokwama ndabivuga ibiki aba bantu bari kibi abaye mana inzigo yabo izobahamba baragasha abandi
abanyabugo abanyabugo erega funde uraraba nawe uzoreke kwama uriko urabata ko amakosa yose oya mwishwanje nawe uratewe ukarenza urugero nibo barenze urugero ahubwo ibiko birabi dusanga byose nibo gute bibaza ko tutamenye ko boba ko bakorana n'abaseruko basigaye hariya Huhu, hava
ibyawe ntawe wabishobora E, e, mbega nyene e, ko nadiya wawe umaze iminsi waramwinuvye e, utakija no muri ya resitora yiwe E, nawe n'umunyabugo ne muvi sha nasanze tabusiriye nabukenya afise nadiya gute nadiya yarankinye arakoresha amayeri menshi nanjye sinamenya naho eka
nikirira habiri ikirira habiri ikirira habiri ntumbwire akorana nabo ntumbarire yewe inama zabo zose nta nimwe asiba kuyiheruka yoyo namwigenze ngo ntabacemwo yatereye ko akango ka resitora aca naho nasigaye ndipfuka Funde.
yarafashe nabi vunde mugabo rero agasanga uri kuvuga ya nama iheruka uramurenganije nadiya abajejwe intwaro batumiyemwo ababishaka bose je namubuza kuyijamwo kubera nzi bivugirwayo Eh, uzobaze babitwiwe bazi kubacengetera niba akubwira ibyo bumva batuvugako Yaho.
uzumika no kurehe cansonze gusumba rero byose Sha, nuko nabi yaca abajamwo akabashigikira ibyo babitwi bahora bari batubwira muri gurupe nk'ibipimo ubu ndabyemera nabo bagira bace kuri nadiya kugira badusambure Ha.
oya shafunde ubu iyi gurupe turimwo y'abarengero gusa aya nyene no kuyiraba neza Eh, hizo hafi na nyene hiza ngo yikike mu kiza erega funderi uravye no muri twebwe aha twese ntiwosanga twera muhungu sinzi nkaho ciyumvira uko burya gurupe ntiyiyumvira wa muhungu aha jewe ndihweza ibintu bimwe bimwe nkihorera umvire tuntera ubwoba none nk'abitwi ajya amahera aguma dusororera ayakura he ariyaranja ariyaranja aha mu ikambi yiyaranja ubwo gute yaragenze amahanga yarazi yarazi kurondera arondera gute ubuhubwo no kumwiyegereza nyabuna atwereka amasomiro ishwita uragenda wewe uwe bitwahoranye ikaha mu ikambi e, e, tukamara umwanya tutazi yari uwe haciye igihe akagaruka kandi agaheza ntiyisigure n'iyo avuye ibyo wowe nturabibona Eh? aba yagiye he
deux minutes 45 secondes frère no ako iyo ni myinshi ndacari imbari rwose umviriza ndakubwiremo ukaba ushaka gutahana ijya kupe muri rani il faut que iyi pisi uyizunguruka dans moins de deux minutes urabyumva ahubwo ndatanga tiye uriseruka iyo kronometre yawe ikora neza iyi iri mpya kabisa honyura nyabura ico cuma cawe ahubwo okay inge nambare kasike ndakwereke powa ukumva ifimbi rero ni depart sawa okay C'est ça, mon ami, go Ntabimbesha, mami, go go Ya- yaraguye mu kamaro k'igongo Ya- ya- mwami mwami sava irama kije nyakurando kake nacumayiga mwami turabe tura ntukomeresega mwami oya naciye nsimba naco ya nabaye ya ya ya none bigenze gute wakunze ibuye cyane oya telefone ya vibre njya kuraba nce ndataye uyu muhungu na no hasi ngo pa ntiwoyishyira muri ahubwo sirasi ndahatswe ntacyo ukora umubondi nziza ntari kuyizimya ahubwo ya, ya.
abadada baguma banyandikira ama sms Ntiyumve ngo wantabara niba uyu muhungu na Eh, ubaye umusitari nuko uwo muhungu Reka, reka, nanone ibyo.
shaho ntibarakurondera Abasitari bahiye.
hinge ntibakubona muri rari asha na minwi uzazamo mama bipe y'abatotosho
sinkeneye nibandeke wana uyu mudada afise arankwiye arangaburira akanyambika tukavuga rumwe akamara iruma Eh.
soramuzi ivi n'ukuri kw'imana Eh, uri kuvuga iyo moto noneho wasatse abandi basitare bamara iriya sharamante kompanyi nawe uri kurigirisha kura ngaho ewana jana hariya jesi nkeneye ibimvuga hageze nzogira nk'uko kwiwa none inkwari ivu n'isesha ihura n'umwana uwo ntumera jewe nokwereka icyo nikorera ashura apfuye rubi ivyo wowe honyene ntubirekuriwe tiye hamwe wo kwihenda ugatisha ntabimenye sinokubera pare ndakurahira tekana reko ndajajura Hehe.
wenaye Hehe.
buriye no monde sinuhemukira amariza wanjye Eh, aho urabizi ahubwo nyine tuvuze ivya mariage cyane ndibuka kujya mutonto wawe giti hewe yarahise ujya mu numupro reka reka reka reka reka yego ndaki nami yarangiriye surprise nusi natora ubwenge sha ayaya mariage yawe na marize izoba ari top si bose bagira amahirwe yo kuronka abakorewe urubanza ibintu VIP bimeze wawe.
neza muhungu yego nukuri kw'imana ha eda ngaba barasubiye genzo camindura inomero esha bashaka kunyomora ehe na ehe ndabiri be basha barondera iki kumbura umenyereye muhungu nashasha uzorondera kandi bazoyimenya eyi sibo ahubwo sibo ni nimero nshasha kandi apara amarondera we kuko mesaje himbaza ko turi kumwe ndamwishyura tiye kandi wemeye ngo umuntu wamumenya nindega wawe
muhungu naho tugira turyame njye numva afise ubwoba bwinshi kubera nari nkwiye kuraba hano nja kurara nukuri kubera ikikagwaga noneho wibagiye ko jewe nari nitavye convocation kamuhungu nagiye ngaho ndadendekanya ndadendekanya ndarementanya ko ko- ko ari bajoni bagize kiriya gitero co kwamurisha emwe na- nibaza ngo yavyemeye nza numva atayemwo ibindi muho hewe yantangura kujugumira ndakubari mugana we rwagura iba rukwege wagiye kubeshya brigadier toto erega nari namuhegeje ivyo bindi vyitayemwo nivyo vyankwegeye muho urumva hamwe ngiye kuraba amafoza mu gasho yarambonye nagiye numva mbajije ngo ngomba ngiye kuraba nindeye
nizere ko wamubeshye ko ufise y'inshuti woya nyagikenya banje kuntama umutego urabizi nari mpejeje kumuhakanira ko atanjuti nimwe nsigaranye nza numva arabimbajije rero hewe ibyo bintu bagize bitudutwara agatwe reka wa muhungu Bitadutwaye agatwe.
reka wa muhungu we reka hewe uko umwanya uhera ntekegwa n'ubwo mwishwana uhirwe ntabe yabibonye ko wamubeshye akabigundura umwishwanzu yazoka tumarira mu twese kandi hewe hewe Ha, ukuntu yandabamuho ndakeka ko yatahuye ko ndiko ndamubesha turahumwihesha rwaga wadukwegeye mbega mani yanjye byaguhereye hehe si jewe muhungu si jewe Siwagiye hewe kudendera umviriza igihe umviriza umviriza hewe ni mafoza yampendahenze muho je nari ngiye kumumenyesha ko ba john bariko barasambura gurupe yacu gusa Hi.
uri ikigugu ugahendwa ni- n'umukecuru wewe urata umve umve rero Wahendwa n'umukecuru umve ndakubarire muri uwo mwanya nabona atantambamwe nimwe nimwe agutumye kududobereza abantu naho tudasangiye ubwoko wari kumwanyira none ubu uzoca ubikika gute uzobikika gute wo kudodobereza abantu jewe gwaga je gwaga ndakubarire ngira nje ndabyo iyo nomokera totabanza nyibagi na ahandi ho oya mutipe ibyo bintu wagirije ba john no gufungwa bagafungwa iyo ujya hose byo gukurikirana enda nkwerekerere soboka mwana wa mama ushikire toto umuhishuke reka nta kundi twa- tucambariye umviriza umuhishuke umviriza umviriza ndakubwira jewe nta kindi.
gwaga umviriza umviriza subiza uyu kuye nikore mu nda none kagwaga ureme tuzira ivegeme ry'umukecuru utabivuze je nzobivuga hewe mafoza nuwo mu muryango nuwo mu- mu barengero b'iwacu hewe sinshobora sinshobora kumuhemukira ndakubarire ukamena ukamena ibanga je nzokumena umutwe
nta muntu wumvise nyagaje aho hanze reka ngira n'ibyaha biyahabu reka kubugira ubwobura umugabo reka data numvise umuyagana muntu muhongo n'umuntu reka hewe umve arirutse yo muhongo umve umviriza, uwo muntu yarindaga yemwe yewe umva yatwumvise oyaye
yewe kanteye inkuru kweli nyine nyine waracinyitse imbere ya mama wawe uraraka wenda kubwiye warabonye tiyeripe ashaka gusaba ibisuguti ngena afite umuntu
Bambwira ko wagize icyo kwa Thierry.
narapfubye barayiragwa mama wawe yarakubwiye yakubonye umve ewe kandi biriya kabona rero ndabikiye uretse iyo ntateka imitwe gutyo cyapfa.
nta kintu na kimwe cyari ku mugondoza reka na papa yari yamunaniye nubwiye donko we yagumye ashaka ko dotibera ruguru irusange Wate gusa na Maria aje byose umbarire hewe wibaze sharise n'ubukene turimo ha? nabo nyene baheruka no kubiba ca wibaze ahubwo urubaza.
jeva ngo mpaka ngo atumire ababanyi Ehe.
ngo abagenzi ngira ngo n'ibisiga byose by'urusangi byose bize kuraba Mariza.
mama kama
reka mugabo hewe nitahura hajya na mama niko ameze oya umva bajya bakuze ibintu bikiriho eh bacashaka bagiramo.
n'ibintu byose he- berekane byose Ewe, reka noneho reka.
hewe kizima yarekuye ubu ni ukubandanya amapreparative gusa nta kindi basha ahubwo nibatwongera agafana ahubwo nibatwongera ahubwo nta rurwanya ahubona ahubwo na veterineri naje aya naje kwera mugakire nawe aratugandisha iki mwandikire ahubwo shaba mubaza aho ageze hewe kandi nawe naragufitiye akantu hewe agakuru keza Ako. ahubwo naze nyine ndamubaza ingene nshobora kwikokora ngo ngiye kuraba mabukwe akandabira rirara yo mari waragiye kuraba amafoto mugasho hewe ntaranashika shani muhira ibaze niho nahereye kutabimbwiye kuzojayo gamari
rero mukazana agiye kuramutsa nyina bukwe abanza kubitangaza we nawe hewe naramushiriye Waragiye agakado kweri.
ataco nina na nyene urambona nyene nagororotse arise yaramfashe nabi watiye nta na kimwe yakubariye hewe yavugira ku menyo sha tiyeri none nta na kimwe yakubariye yaciye ka
mariza umviriza ngomba ndakwibira akabanga mugabo muzobibwire tiyeri ngo ubimuhore Okay, reka basi ndabireke reka ndabireke reka ndabireke sindakubarira Oya, sha, mbwira.
oya reka ndabireke
Mbwira, Umva, sha, sha, Alice, Mari.
mbwira.
ndafise ibanga ni ukubarira mugabo hamwe norivuga bapi reka ndabireke wiwe amabanga tubikiranye angana gute gaje mbwira sha we numva ari nko umaze kuyimbya utari Oya, kureba sha, imbari Mari, reka tubireke reka tubireke uyambwira nibiki sikiya nibiki je nta ntabwiwe nibiki umva ni ikintu ushaka kukubwira mugabo sishaka kubibwira tiyeri kubona nawe natabikubariye hamwe nobikubwira byomera nabi okay nimba utakinyizera basi bihore basi bireke oya semye ko ndakuhavertisa
unyaveritise mbarira sha
reka basi ndakubwira uremeye ko uzobihora arise mbwira nibiki urumva sha mari hamwe tiyeri yagenda kumenyesha tante ko muzogira mariage urumva uwo tante yaramushimuye sa baramurahira ko adakeneye umuseruko mu rugo rwiwe urumva uko bimeze aha tiyeri ariko acisha aho iwiwe ibintu nuko bimeze Ariko kandi ndakagu- ndagusabye mbikira ibanga mbikira ibanga none ndakagugu aso point ndagusabye Thierry yarambeshe ngo nyina wiwe yaremeye arabinyemeza inshuro zingana yewe gawe kumbe tiyeri nuko yakubwiye none we sindakubwiye ko nagiye juste le contraire ndakubwiye ko nagiye muri prizo ataco ni none hewe iminsi y'igisumira haroye ego sindakubesha naze naze ndabe ko yubahuka no kundaba mu maso naze
inshuti mwese mwaduteze amatwi ibiganiro tubateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri hamwe na fatuma rimasi yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye mugire umugoroba mwiza mwese n'amahoro mu banyu mutekanire